iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aruyizi bigirimana
mwaramutse ejeni namwe muteze amatwi muri aka kanya muri afurika abagore batandatu hamwe n'abana icyenda bo mu miryango y'abakirisitu bari baranyurujwe n'abajihadisite mu buraruko bushyira ubuseruko bwa nigeria baratorotse bava mu byara by'abari babanyuruje abategetsi bavuze ejo ku munsi wa mbere ko abo bantu bakoze urugendo rw'iminsi itandatu mu ishyamba bariko barahunga abanyuruje abo bagore n'abana ntibaramenyekana ariko akarere bafatiwemwo kazwi ko karimwo abarwanyi bo mu muhari isuwape wiyonkoye kuri boko haramu mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri afurika kandi swazilande yaragomoye abasirikare n'abapolisi mu mashuri atari make y'igihugu ejo ku munsi wa mbere gutururuza abanyeshuri babandanya imyiyerekano isaba ko haba amavugururwa mu bya politike abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye muri icyo gihugu cya afurika kikirangwa n'intwaro ya cami bari barahagaritse ibyigwa mu kwezi guheze kimwe mu byo basaba harimo kurekura abashingamateka babiri bahagaritswe mu bihe by'imyiyerekano yo mu mwaka uheze yasaba ko igihugu gitwarwa hisunzwe demokarasi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryavuze ko ryifuza gukorana na onu mu gufasha somaliya mu twigoro twayo two kurwanya imihari yitwaje ibigwanisho y'intagondwa no gushika ku masezerano arama muri ico gihugu mu itangazo ryashyikirijwe ejo ku munsi wa mbere akanama k'ubumwe bwa afurika kajejwe amahoro n'umutekano kavuze ko gashyigikiye ibyasabwe n'umugwi wigenga wabonye ko amisome yosubirirwa n'inteko za onu zifatanije n'iz'ubumwe bwa afurika inyuma y'uyu mwaka
washington ijwi ry'amerika
hanze ya afurika mu gisata cy'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rirahanura ko abantu b'amagara make kandi badafise ubudahangarwa bw'indwara bafata doze ya gatatu y'urucanco rwa covid cumi n'icyenda umugwi w'abahanuzi ba OMS mu bijyanye n'icyanco wavuze ko iyo doze ya gatatu izofasha cyane uwo mugwi w'abantu kuko bafise amahirwe manini yo kwandura covid cumi n'icyenda n'inyuma yo guterwa doze ya kabiri ikindi cyakozwe ejo ku munsi wa mbere ihinguriro ry'imiti merk ryo muri amerika ryasabye leta z'ubumwe za amerika kwemeza ibinini byaryo byo kuvura abandura covid cumi n'icyenda mu gihe ibyo binini byokwemezwa woba ari umuti wa mbere wo kunywa wa covid cumi n'icyenda utanguye guhabwa abarwayi bayo umusobanuzi w'indimi yatabaye perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden mu bihumbi bibiri n'umunani mu rubura rwa neje muri afghanistani yarashoboye guhunga icyo gihugu hamwe n'umuryango wiwe ni nyuma y'indwi zitari nke yari amaze yinyegeza abatalibani ibi byemejwe n'ubushiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa mbere inyuma yo guca muri pakistani amani kalili hamwe n'umuryango wiwe barashoboye kuronswa indege ya leta ya amerika yabashikanye idoha muri katari ahari ibihumbi by'impunzi zahunze afghanistani ziriko zirakorerwa amadosiye n'abategetsi ba amerika bajejwe igisata cy'abimukira mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kariri yakora nk'umusobanuzi w'indimi ku basirikare ba amerika barwanira mu kirere igihe senateri joe biden hamwe n'abandi bagenzi be babiri bari kumwe chuck hagel hamwe na john kerry bagendera afghanistani igihe indege ya kajugujugu barimwo byabaye ngombwa ko igwa byihuta kubera ibihe bibi by'urubura rwa neje uwo munyafghanistani kariri yaciye yifatanya n'abasirikare bagiye gutabara baja mu misozi iyo ndege yaguyemwo kugira bashobore kubarokora
aruzi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi impunzi z'abarundi barenga magana atatu bavuye mu nkambi ya cyaka muri uganda basubiye mu gihugu cyabo ku bushake ubuhungiro burya bwerera benshi ubu ntiburyoha rwose abantu bari barushe imyaka yari ibaye itandatu Eh, nibaza yuko ah, umuntu wese ahungukira igihe yumva ko umutima we ubimusunikiyemo uyu ni epifani kabushimiye nta mwana ambasaderi w'uburundi muri uganda bwa mbere mu rwanda harahatangajwe urutonde rw'abantu bahamwe n'ibyaha byo gusambanya abana urubyiruko rukomoka mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa afurika ruherutse kugirana inama na perezida w'ubufaransa emmanuel macron mu mujyi wa montpellier mu majyepfo y'igihugu ni iki kidasanzwe muri iyi nama iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimugikure impunzi z'abarundi barenga magana atatu bahagurutse mu nkambi ya cyaka muri uganda berekeza mu gihugu cyabo cy'uburundi ni umugambi wo gutahukana impunzi zibyifuza inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu uri muri uganda ignatius bahizi impunzi amagana atatu na mirongo itatu n'ibiri nizo zasezerewe kuri uyu wa mbere mu nkambi ya cyaka zisubira mu gihugu cy'amavuko cy'uburundi amakuru dukesha umuvugizi w'ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu julius mucunguzi avuga ko izo mpunzi zavuye mu nkambi ya cyaka kuri iki cyumweru zikajyanwa mu nkambi ya nakivare mbere y'uko zikomeza urugendo zerekeza mu burundi zinyuze mu gihugu cya tanzania Oh, this morning, 332 left. They were coming from Chaka refugee settlement.
ati izi mpunzi zavuye mu nkambi ya cyaka bahagaraye i nakivare kugira ngo baruhuke kandi kuko nakivare iri hafi cyane n'umupaka wa tanzania muzi ko impunzi nyinshi baba ari abana hamwe n'abagore ndetse harimo n'abantu bakuze ubwo rero biba ngombwa ko hategurwa imyanya zigenda zihagararamo kugira ngo ziruhuke zikanafungura mbere y'uko zikomeza n'urugendo guhagarara na kivare mbere y'uko zikomeza byanahaye amahirwe abayobozi batandukanye kubonana nazo no kuzisezerera mu mucyo aha na kivare naho haracyari izindi nyinshi zasabye gutaha Nachivare, who are expected to leave.
uyu muvugizi avuga ko gucuriza impunzi ku bushake bikozwe ku busabe bw'impunzi ubwazo bwabitangiye mu mpera z'umwaka ushize umugwi wa mbere w'izi mpunzi watashe mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka zitwarwa n'indege izatashe kuri uyu wa mbere zo zakoresha inzira y'umuhanda zinyuze mu gihugu cya tanzania byakozwe ku bufatanye hagati ya hr uganda uburundi hamwe na tanzania uyu muvugizi w'ikigo gishinzwe impunzi yanze kugira byinshi yavuga ku mpamvu bahisemo ngo izi mpunzi zicurwe ziciye mu muhanda wa kure cyane wo muri tanzania kandi hari umuhanda wa hafi unyuze mu gihugu cy'u rwanda zimwe muri izi mpunzi zatashe zivuga ko icyo zahunze cyarangiye ariyo mpamvu zahisemo gutaha ntabwo amaze kumva yuko uburundi bumeze neza ntamfata ibyemezo byo kujyana ihungukire nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanjye giterereye ngo igihugu cyanjye ko nari naragihungunga nafashe umwanzuro wo gusubirayo kuko numva hari umutekano kandi abagenda bose babakira nta kibazo atangwa n'ikirere ababyeyi bacu bose niyo bari bene wacu niyo bari batugira twitare ko amahoro ari nyamara hari izindi zivuga ko zo zitaragera igihe cyo gutahuka kuko zisanga mu burundi hakiri umutekano muke je nta mwizero mfise wo ku- wo kuzosubira mu gihugu canje mu gihe ubutegetsi bukiri buke igihugu canje ndagikunda n'uburundi bwanyibarutse kandi nicitse ari ubutegetsi bukiri hirya bwa snfdd notuma nemera gupfira ngaha aho ntaza kwicwa n'inkota kuza kwicwa ubu ni ukuri njyewe ntabwo birashika ntabwo iyo gahunda ndayishyuka abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu iwabo biracariho rero guhunguka ntaco naba ngiye gukora maze imyaka myinshi kuja guhunguka ugeze mu zabukuru ntaco bimariye nta nico bimfashe epifane kabushemeye nta mwana ambasaderi w'uburundi muri uganda we avuga ko iri hunguka ryari ryaratinze ubuhungiro burya ku- bwerera benshi ubu ntiburyoha rwose abantu bari barushe bari barushe cyane imyaka yari ibaye itandatu Eh, nibaza yuko ah, umuntu wese ahungukira igihe yumva ko umutima we ubimusunikiyemo Eh, igikuru ni uko hariho abariko barabitahura ko ari ugusubira ku gihugu cy'amavukiro ukurikije imibare ya hr uganda icumbikiye impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo itanu na kimwe inyinshi ziri mu nkambi ya nakivare hari kandi iziri mu nkambi ya rukinga cyaka rwamwanja hamwe no mu mijyi nka kampala na mbarara iri hunguka ry'abarundi ririmo kuba mu gihe amajana y'abakongomani nabo barimo guhungira mu gihugu abahunga binjira baturutse mu duce twa beni ahavugwa ibitero by'intagondwa za adf ku basivile imibare ya hr iragaragaza ko uganda icumbikiye impunzi imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane inyinshi nizituruka muri sudani y'epfo zigakurikirwa n'izo muri congo mu bwinshi ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ku itariki ya munani y'uku kwezi kwa cumi mu mujyi wa montpellier uherereye mu majyepfo y'ubufaransa urubyiruko rukomoka mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa afurika rugera ku bihumbi bitatu rwagiranye inama na perezida w'ubufaransa emmanuel macron mugenzi wacu timu ishimwe yavuganye na olivier nasagambe umunyarwanda ukora ubusesenguzi utuye iriyo mu bufaransa amubwira ikidasanzwe muri iyi nama muri iyi nama yari yatumiwemo urubyiruko rw'abanyafurika rugera ku bihumbi bitatu yagaragayemo ibibazo bikomeye urubyiruko rwahataga perezida macron wagezeho akarakara ndetse akananirwa kwihangana iyi nama yari igamije kwiga uko hashyirwaho uburyo bushya bwo guhangana n'ibibazo no gushyiraho icyerekezo gishya ku mibanire hagati y'igihugu cy'ubufaransa n'umugabane wa afurika hanarebwa uko urubyiruko rwaba urwego rwo gutanga ibitekerezo n'igenamigambi ingingo eshanu z'ingenzi nizo zibanzweho cyane muri iyi nama uruhare rw'umuturage kwihangira imirimo no guhanga udushya amashuri makuru n'ubushakashatsi umuco ndetse na siporo ntabwo ariko ibi ari byo byonyine byagarutsweho kuko perezida emmanuel macron yabajijwe impamvu igihugu cye gishyigikira abayobozi b'ibihugu byo muri afurika bategekesha igitugu umva uko yasubije mugomba kwerura mukambwira uwo munyagitugu munshinja gukorana nawe uyu mugabane wa afurika utuwe n'abantu bakiri bato benshi abayobozi babo rero barashaje kandi bajya ku butegetsi bakabutindaho rero birumvikana ko tugomba kugira ibintu duhuza navuganye na olivier nasagambe umunyarwanda utuye mu mujyi wa lyon mu bufaransa ambwira icyo iyi nama itandukanyeho n'izindi zari zisanzwe zirimo abakuru b'ibihugu inama yahuje urubyiruko ruturuka muri afurika na perezida emmanuel macron kiba montperi hano mu bufaransa ahanini ni inama koko nk'izisanzwe za france afrique aho aho twari tuzi ko ubufaransa buba bugiye kubwira abayobozi ba afurika ibyo bagomba kujya gukora iwabo aho byari bitandukaniye rero noneho ni uko emmanuel macron yatumiye urubyiruko kugira ngo baganire mu bibazo bihari bivugirwe ku meza atari ukubabwira ibyo bagiye gukora ahubwo ari ukuganira ku bitagenda neza hanini cyangwa se no ku byagenda utekereza ko kuba makoro yaratumiye uru rubyiruko yaba ari imwe mu mpamvu zishimangira ko ashaka kugirana umubano mwiza n'ibihugu byo muri afurika abicishije mu rubyiruko nibaza ko kuba yaratumiye urubyiruko biri mu mugambi wa emmanuel macron muri iki gihe cya manda yiwe agerageza kwiyegereza afurika ndetse nibaza ko ari intambwe nziza kuri we ndetse ko abafaransa bazanabimwibukira ko ahanini abanyafurika bari bamaze kurambirwa ibikorwa by'abafaransa kuri afurika rero gutumiza urubyiruko ni ukugira ngo mu by'ukuri ahanini yerekane ko ibi bintu biri kugenda mu nzira nziza ndetse ko atari abanyapolitiki ari kuganira nabo ko atari abayobozi ahubwo ko ari urubyiruko rurimo abaritisite rurimo ba rwiyemezamirimo aribyo muri rusange tuza kwita ngo sosiyete sivile ari ikintu urubyiruko rwasabye manuel macron hari aho urubyiruko rwavuze rwasabaga ko habaho visiyo y'umwaka wa makumyabiri makumyabiri mirongo itatu aho rwasabye byinshi ko habaho ubuhahiranire budasumbana atari uko bamwe bagurirwa kuri make abandi kuri menshi bavuga ko hagomba kuba ubuha- ubuhahirane nyabwo ko hari ama- inyunguramagambo yo bita vocabulary mu cyongereza cyangwa vocabulaire mu gifaransa bigomba guhinduka nko nko gufasha afurika ko ibyo bigomba kubaho kuvaho kuko mu by'ukuri ubufaransa budafasha afurika ahubwo muri icyo gihe buba bwifasha cyangwa se bimwe bafashije afurika ugasanga ari ibyo kumugaza abaturage bikagendera muri ruswa bikarangira ntacyo bimariye abaturage bashaka kumvikanisha ko igihe ubufaransa buvuze ko bufashije afurika ahubwo bujyayo bwo bwifasha nicyo ushatse kuvuga yego yego kandi ibyo byo birazwi ahanini koko wari ukwifasha uretse kuba urubyi- uretse kuba urubyiruko rw'abanyafurika hari ikintu rwasabye emmanuel macron we ku giti cye hari icyo yavuze agiye gukora gishobora gutuma umubano w'ubufaransa n'ibihugu byo muri afurika ugenda neza biragaragara ko perezida emmanuel macron afite ubushake bwo kugarura umubano mwiza wa afurika n'ubufaransa wagendaga nabi kugeza ubu kurebye hariho eh, gusubiza iminyago y'ibihangano bya afurika byari biri mu bufaransa twabonaga mu ma- mu mamizi yo mu bufaransa biri gusubira muri afurika arasaba ko habaho eh, kwiga ku mateka ya afurika mu mashuri ya hano mu gihe abana b'abafaransa bigishwaga gusa ko afurika ari ishyamba ko ari inzara ko ari intambara nta kintu gihari ariko urabona ko afite ubushake mu by'ukuri ko eh, ibihugu bya afurika ndetse n'ubufaransa byakorana neza twizere ko bizakomeza nasagambe olivier umunyarwanda utuye mu bufaransa ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya amerika murakoze namwe timu urakoze ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ku nshuro ya mbere mu rwanda hari hatangajwe urutonde rw'abantu bahamwe n'ibyaha byo gusambanya abana uru rutonde rwasohowe n'ubushinjacyaha bukuru rwahuriranye n'umunsi u rwanda rwifatanije n'isi yose kwizihiza umunsi wahariwe umwana w'umukobwa mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kaboyi abaha inkuru irambuye abantu basaga magana atatu nibo bamaze gutangazwa ku rutonde rw'ubushinjacyaha bukuru ko bahamijwe ibyaha bishingiye ku gitsina nko gusambanya abana ku gahato abasohowe ku rutonde ni abahamijwe ibyaha n'inkiko ku buryo budasubirwaho ndetse bagahabwa ibihano ubushinjacyaha buvuga ko gutangaza amazina y'ababikoze biri mu mugambi wo guca intege abakora ibyo byaha dore ko bavuga ko bikomeje kwiyongera abashyizwe kuri uru rutonde biganjemo abagabo bahamijwe ibyaha byo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka cumi n'umunani ndetse hagaragaramo n'umubare muto cyane w'abakobwa n'abagore barezwe gusambanya abana b'abahungu nta kigereranyo cyashyizweho cy'abagabo cyangwa se abagore bakoze ibi byaha ariko uko ugenda usoma amazina ya buri wese wahamijwe ibi byaha umubare munini urenga mirongo icyenda na gatanu ku ijana ni uw'abagabo icyemezo cyo gushyira amazina yabo n'amafoto yabo hanze cyashimishije ababyeyi bavuga ko iki cyaha kigenda cyiyongera umunsi ku munsi wenda babashyize ku karubanda hari igihe babicikaho bakagira ubwoba ariko ayo mafoto y'abo bantu baramutse bayohereje mu tugari bakohereza mu mirenge bakohereza mu midugudu umuntu akaba ari ruhamwa yarahoteye yahoteye umwana ungana gutya ifoto ye iramanitse ukajya bavuga bati uyu nka kwa kundi kuri banki bashyiraho babihemu abantu bambuye banki byadufasha n'umuntu wese ajya avuga ati uyu muntu yahohoteye umwana ashobora gukatirwa imyaka cumi n'itanu tuvuye umwana wavutse icyo gihe yafunzwe ntabwo azamenya ngo runaka yafunzwe kuko yahohoteye umwana u- mugenzi wanjye ariko iyo foto ye a- ayibona bakamubwira bati uyu muntu ya- yafunzwe kubera iki n'iki yahohoteye umwana yahohote igihe azafungurirwa icyo ari cyo cyose nawe wa mwana amubonye ajya avuga ati ibye byose uyu nguyu nubwo yafunguwe yarangije igihano cye ariko yari yahohoteye umwana mugenzi wanjye akanamwirinda akanamutinya urutonde rw'abahamijwe ibyaha byo gusambanya abana rwashyizwe hanze ari nabwo u rwanda rwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa wabaye n'umwanya wo gusoza ubukangurambaga bari bumaze igihe busaba abana b'abakobwa gutangaza ababahohotera no kubageza imbere y'ubutabera nubwo abana bahuye n'ihohoterwa basabwa kuvuga ababakoreye ibi byaha usanga abana benshi bafashwe ku ngufu ndetse bagaterwa inda bashukishwa utuntu bikabaviramo kutarega ababahemukiye ese ntabwo namureze kuko nta bintu byinshi birenze burya iyo uvugishije umuntu akakubwira ati umwana ndamwemera nzamwandikisha nzamufasha uramwihorera ntabwo wakwirirwa ujya kumurega byararangiye sinigeze murega ntabwo nigeze murega kubera ko natwaye inda nyitaho arangije anshyikiriza ababyeyi ba- dore umukobwa nateye inda nibiba ngombwa ko umwana azaza mu rugo mujye mumwakira nanga afunze nawe turangana bwana mwese neza kuro dufite ishyirahamwe rirengera aba bana baba barabyariye mu ngo zabo agaragaza imbogamizi ituma abasambanya abana badafatwa uko bikwiye harimo ababa batewe ubwoba ba- bumva yuko nibaramuka babavuze bashobora guhemukirwa n'abo babateye inda cyangwa se imiryango yabo Eh, icya kabiri harimo imiryango nayo igenda ihuza bariya bana ndetse n'imiryango yabo abo batewe inda bakabahuza n'abo bazibateye ugasanga barimo barashaka kujya mu bwigunge aho ndetse usanga n'ababyeyi bamwe bashaka uburyo bashaka gukingira abo bana bakiri batoya ariko mu by'ukuri bikaba atari byo kuko itegeko rigena yuko eh, umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani yaba abishaka atabishaka umusambanya wese agomba kubihanirwa ubushinjacyaha bw'u rwanda bwatangaje ko ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina imibare igaragaza ko bigenda byiyongera buri mwaka ubushinjacyaha bukuru buvuga ko hagiye gushyirwaho uburyo butandukanye bugamije gukumira ikorwa ry'iki cyaha harimo nko gushyiraho amategeko ateganya ibihano biremereye ku bantu bakora ibi byaha ndetse abafite amashyirahamwe arengera abana basabye leta kwihutisha kuvugurura itegeko rihana icyaha cyo gusambanya abana kigashyirwa mu byaha bidasaza kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rwatangaje ko ibyaha rwakiriye bigendana no gusambanya abana byiyongereye ku kigero cya mirongo itanu na gatanu ku ijana mu myaka itatu ishize rib ivuga ko yakiriye ibirego byose hamwe ibihumbi cumi na bibiri magana ane mirongo ine muri iyi myaka itatu aho mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda yakiriwe ibirego ibihumbi bine mirongo irindwi na birindwi naho mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na makumyabiri na rimwe ikakira ibirego ibihumbi bitanu magana atatu mirongo itatu rib kumvikanisha ko abibasiwe no gukorerwa ibi byaha ari abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ingabo z'igihugu muri repubulika ya demokarasi ya kongo fardc zavuze ko kuri iki cyumweru zishe abarwanyi babiri b'inyeshyamba z'abarundi za red tabara zifata abandi batanu fardc ivuga ko aba barwanyi baguye ahitwa kibirizi ho mu kibaya cya rusizi teritwari ya uvira intara ya kivu y'epfo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere majoro diedone kasereka avuga yuko igisirikare gikorera muri brigade ya cumi na kabiri batayo ya kabiri iri kabunambo muri teritwari ya uvira kishe gitezambusha abagwanyi ba redi tabara babiri gifata abandi batanu uyu muvugizi w'igisirikare cya kongo muri segiteri operasiyoneri sokola de akomeza kuvuga yuko abo bagwanyi barashwe bari bavuye i burundi bagiye gufasha mayimayi kijangara usanzwe ateza umutekano mukeya abaturage batuye mu kibaya cya rusizi ku ruhande rw'umuvugizi w'inyeshyamba z'abarundi za redi tabara patrick nahimana anyomoza ibivugwa n'igisirikare cya kongo ko ari abagwanyi ba redi tabara bishwe abandi barafatwa
kubera abantu bose bari mu migwi irwana bose usanga muri leta itabara bishoboka yuko rero muba ari abantu baba baje bakiyitirira izina ryacu izina ry'umuhara ariko ntabwo ari abasirikare bacu kubera ko wakana ko atari bo birahakana ko mfite amakuru ahanga ibyo aho dukorera n'ibikorwa tuba turimo turakora aho gace mvuze ka mutarura na rubizi nta- nta bikorwa byacu bihabera cyongeye ko turebwe nta ntambara turimo turiko turarwana muri iyi minsi muri ibi bice by'ino byose byo muri kongo igisirikare cya kongo ndetse na guverinoma ya kongo bivuga yuko biri gukangurira imigwi yitwaje ibirwanisho gushyira intwaro hasi cyane y'abanyamahanga igasubira iwayo mu gihugu none se mwe mwaba mwiteguye gusubira i burundi ikibazo dufitanye na leta y'uburundi tuzobitorera umuti muri izi nzira twahisemo twebwe twahisemo kurwana iyo twaza ku butaka bwa kongo nabo twasabye uruhusha uburyo twagiyemo rero nibwo tuzobandanyeho dukoreramo twebwe ibyo by'amaleta twe ntibituraba twebwe dufite objektife yacu duhanze amaso tuzoguma tuyikurikira mpaka dushika ku cyo twiyemeje bernard kadogo ni umuyobozi wa sosiyete sivivire mu kibaya cya rusizi ashimira igisirikare cya kongo cyishe kirashe abagwanyi b'abarundi bari bagiye gufasha mayimayi kijangara uri rugeji mu misozi iri ya ruguru ya rubirizi uyu muyobozi atangaza yuko mayimayi kijangara akoresha rumwe mu rubyiruko rw'abarundi mu kunyaga inka gushimuta abantu ndetse no kunyaga abagenzi bari mu modokari ziba zivuye mu mujyi wa buvira zigana mu mujyi wa bukavu twabibutsa yuko tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inzego zishinzwe umutekano zafatiye mu mukwa aba barundi mirongo itatu muri sange yo mu kibaya cya rusizi bashinjwa kuba barinjiye muri kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko abandi nabo bagashinjwa kuba bari bagiye mu mitwe yitwaje ibigwanisho ikorera muri iyi teritwari ya uvira vedase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo inshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha n'aha bihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema washyize hamwe amajwi ni fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
It's the MP Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwayo mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika.